malebe kgetsile ke tota le nna ke ipotsa yona kgang ya gore ba re lelekela mo mokiting o utlwalang jalo e batho ba batho <laughs> re tsogile kgaitsadiake um ga go lepela bosula re ka utlwalang yona ko maikeng go tsoga jang re tsoga bontle thata fela ramasadi o santse na re okametse a ke ra o bona ge kgaitsadiake mo letsatsing la gompieno molebogeng e re ke tse sebaka se go dumedisa bareetsi ba rona mo thulaganyong ya rona ya re semeletse sekhutlhwana sa rona ke sone fela sa gale le gale sa tlatlana ya setso mme fa ke ne ke bua le motlhagisi mo letsatsing la maabane ke ke ke ke sa gape le tshiamela gore ga ayo <laughs> nka ipirela ka ke rata re rulagantse gore re tlile go tsaya re lebelela merafe ya batswana ka mokgwa ee. e ka teng mme go tlile go nna thata gore re tseye merafe e yotlhe ya batswana ka ntlheng ya gore e mentsi ntsi ntsi mm, mm. ebile le ga re ka ba ra sa morafe o le mongwe fela wa batswana mm. ga re ka ke ra bua dintlha tse tsotlhe ka ga one jaanong gompieno jaana re tlile go bua ka ga barolong fela e seng ope gape morafe mme lebaka la gore re tseye merafe e ya batswane re bua ka ga yone ke gore bana ba rona gompieno ba bona sekolo fale gote um leina la sekolo ke barulong ba sa itse gore tota-tota ke goreng gote sekolo se ke barulong kgotsa gongwe e be ba bona leina la sekolo gote ke rapulana kgotsa mm-hmm. gote sekolo ke zm seatlholo mme motho a sa itse gore tota-tota go bua ka zm seatlholo go bua ka ga mang motho ke mang yo yaanong ra re tle fela gompieno go gopola fela maina a baeteledipele ba tota-tota e ya nna magosi a ba rolong mo nakong e fetileng ga re ke tla re bua ka ba gompieno re tla bua ka ba nakong e fetileng ka ntlheng ya gore le one mafelo ao le tsone dikolo tseo di šileletšo ka ba ba neng ba le teng maloba fale e seng gompieno jaana jaanong re tlile go sa fela ba le mmalwanyana re tle re tlele ba lebele ke tsere dikgoro di le lesome le bobedi twelve mme o se ka wa tshoga kgaitsedi ke ga mmogo le moreetsi ga ke tle go tsaya nako e pele mo go tsone le fa o utlwa ke bua kere di lesome bobedi yana ke tlile go dire le noto noto notonyana fela batho ba re simollang ka bone bantla ke ba relong ba ba anong ke tlile go lebelela gore na re mo barolong ba ba ba kaba magoši a neng a eteletse pele ke bomang kgotsa bagoši ba ba neng ba le teng ba tlotlileng ba busa barolong ba ba ba ka ke bomang bagoši ao re itse go na le kgosi maleke go na le kgosi masege go na le kgosi tsene yo tota-tota a neng a le kwa tikologong ya mathebe kwa dinokana go bo go nna gape le kgosi magogwe o le ene o neng a le mo morafing wa bathebe mme bona ba ne ba le kwa otse go ba le o batse kwa botswana re be re nna le kgosi mopane o e leng gore ene o ne a le kwa tikologong ya molepolole go bo go nna le kgosi motlhabane o e leng gore ene o tshedile kwa lefatsheng kgotsa mo tikologong ya odi kwa moretele go bo go nna le kgosi motswaing yo e leng gore ene ke kgosi o neng a le sepele morafe wa bangwato ka bono ka bonokwananyana fela a re lebelele um morafe kgotsa kgoro ya kwa mosita ba bidiwa gote ke barolong ba kwa mosita mme barolong ba bona ba ba ne ba busiwa fela ke kgosi mosita jaaka utlwa go ba bidiwa gote ke barolong ba kwa mosita mm-hmm. kgosi ya ntlha e, e simoletseng pele a busa morafio wa barolong ba kwa mosita ke kgosi mojawe kgosi mojawe ene o busitse ka dingwaga tse le tsa maloba tsele mme a tlhokafala ka 1898 morago ga kgosi motjawe ga latela boaz motjawe e leng um ngwana wa ntlha wa ga kgosi mojawe morago ga moo ga latela kgosi thakadu molefe mme kgosi thakadu molefe a lengwa sorotwa ke kgosi jakaraya molefe kgosi jakaraya molefe a lengwa sorotwa ke kgosi lucas diradingwe kgosi lucas diradingwe a lengwa sorotwa ke kgosi jeremaya tokoti molefe um mme kgosi jeremaya tokoti molefe ena a lengwa sorotwa ke kgosi lebore molefe yo a tlhokafetseng ka dingwaga tsa bo 1986 jaanong go na le dikgoronyana fela tse e leng gore um di ne di tlotliwa thata ebile di setse morago fa tlase ga morafe oo mme dikgoro tseo tsone ga re kitla re tsena mo go tsona ka ntlheng ya gore ga se kgankgolo ya rona e re e lebileng gompieno morafe o kgotsa kgoro e re tsenang mo go yone ya barolong ke barolong bo ratlou um bo setshiro yaanong barolong ba boratlou bo setshiro ba ke ba e leng gore um ba fitlhelwa thata-thata kwa um dikgaolong tsa bo go kwa dikgaolong tsa eh bo em eh, kwa ga kgosi moswete em eh, eh, ke tla gopola leina la teng mme bararong ba bone ba ba ne ba eteletswe pele ke magosi a maloba e leng kgosi mokgopha um eh, kgosi mokgopha o ne a eteletse barolong ba pele ba gatla kgosi thibela gatla kgosi tau gatla kgosi ratlou gatla kgosi setshiro ga ba gatla kgosi Eh, moswete um e le motsalwa le phoi ga mmogo le kgosi le tlhogile yaanong bone ka mokgwa o ba leng ka teng ba rorong ba ke ba e leng gore ba phathaletse le mafelo a a farologaneng ka re itsebile re tlhaloganya gore go na le ba rolong bora tlou bo seitshiro bagamoshete go bo go nna le barolong kwa mosita tribal authority go bo go nna le barolong bo ratlou e le mariba go bo go nna le barolong bo ratlou kwa phitšhane go bo go nna le barolong bo ratlou kwa tshidila molobu go bo go nna le barolong bo ratshidi go bo go nna le barolong bo seleka go bo go nna le barolong ba bangwe ba batlang ba latela mo tlase jaanong fa re tswa mo barolong bao bo ratlou e le baga seitshiro re ya ko barolong bo ratlou e le e, e le eh, bo e, e, e, e le tota ba ga mariba ba mariba jaanong re latela mo barolong ba ga mariba jaanong um barolong ba baga mariba ba ke barolong ba e leng gore le bone ba ne ba eteletswe pele ke magosi a a farologaneng mangwe ba magosi ba ba ne ba eteletse pele barolong ba ke bokgosi o neng a e le wa o tshwere kgosi mmusi eh morago ga kgosi mmusi ga latela kgosi se itsang morago ga kgosi se itsang ga latela kgosi le tlhogile ntselang abram eh morago ga ga kgosi le tlhogile ntselang abram ga latela kgosi thibogang henry le tlhogile mo morago ga ga kgosi thibogang henry le tlhogile ga latela kgosi ke gakile joseph eh thibogang le tlhogile mo morago ga ga kgosi um ke gakilwe ga latela kgosi mike bore um eh, ke tswaile mme morago ga ga kgosi mike bore ke tswaile ga latela kgosi mmusi um le tlhogile yaanong ka mokgwa o magosi a leng ka tenga gore bontsha gore e le ruri e le ruri le fa gompieno o ntse o tsamaya wa utlwa go na le maina mangwe a e leng gore a tlhagelela mme ke maina a go le mosang gore tota-tota um ke maina a mafelo a teletseng magosi a maloba ka mokgwa go ntseng jalo fa re tswa mo re tsena fela mo morafeng wa barolong ba ga kgosi mokgobi ke gopola sentle gore ke bone tota-tota-tota ba ba leng kwa makgobistat yaanong o itse gore maina a maloba a ne a fetola ka ntlheng ya go kwalwa tota-tota batho ba ke barolong ba ga um ba ga um mokgobi ba ga um eh, makgobi anong ka mokgwa go leng ka teng kgosi ya ntlha-ntlha e simolotseng e busa barolong ba ba leng kwa makgobi setata ba ga makgobi ke kgosi makgobi ka sebele yo o tlhakafetseng ka eighteen eighty three ga ba ga latela kgosi motse wa khumo morago ga kgosi motse wa khumo ga latela kgosi makgobi gape yo e leng gore o ne a neeletsa yo o neng a tshwareletse e leng kgosi kgosi tau yo o neng a tshwere mo boemong jwa ga tlharesane go lemoga jalo gore o ne a tshwareletse kgosi tlharesana ka ntlheng ya bonnyane morago ga ga kgosi kgosi tau ga latela kgosi tshipi tota morago ga tshipi tota ga latela kgosi o neng a tshwareletse le ene e leng kgosi kgotlantwa mme morago ga kgosi kgotlantwa ga latela kgosi john sologile um motse wa khumo mme morago ga ga kgosi john sologile motse wa khumo ga latela kgosi na le di-will ke tsapa gore e ne e le wilson bao ke barolong um ba ga mokgwa bakgobi ba ba leng kwa makgobi start mme morago ga barolong ba re re itse gore go na le barolong ba bangwe ba e leng barolong ba ga marumolwa bone ke barolong ba ba leng kwa tshidila molomo barolong ba ga marumolwa ba kwa tshidila molomo ke bana ba ga kgosi marumolwa kgosi lekoko kgosi sebalo malokwane kgosi marumolwa gape le kgosi itumeleng um eh, kgosi ntša marumolwa le kgosi thi mothibinyane le koko jaanong bao ke barolong ba go teng ke barolong ba ga um marumola ba ba leng kwa tshidila molomo go na le barolong ba e leng gore ke ba re ba itseng ebile re tlwaetse go utlwa thata ka ga bone ebile re itse gore ke barolong ba bagolo thata mo moraging wa barolong bone ke barolong ba ga boratshedi ba ba leng kwa mahekeng mme barolong ba boratshedi ba ke ba e leng gore ba tlile ba etelelwa pele ke kgosi tshedi kgosi kgosi makgetla kgosi lesomo kgosi tawana kgosi makgetla gape ipoeletsa kgosi montshiwa kgosi besele kgosi ba ri kgosi lekoko kgosi ba kolopang kgosi lotlamoreng ke ba lepile kgosi tiego tawana kgosi ke ba lepile montshiwa gape o a boelela foo kgosi neonyana beauty yo a neng e le mosadi a tshwareletse ka ntlheng ya go tlhokafala ga ga monna wa gagwe morago ga latela kgosi lapologang fred ga ba ga latela kgosi caxton mokoto montshiwa ga ba ga latela kgosi richard madimo lekoko e be e nna kgosi steven montshiwa yo re itseng gore o ne a tswa mo bogosing ka ntlheng ya loso mme ebile re itse gore ga jaana kgosi e leng gore e teng kwa barolong bo rasedi ke kgosi kgosi jeff montšhiwa go na le barolong ba bangwe gape ke barolong bo seleka jaanong barolong ba bo seleka ba bone ke barolong ba ba leng kwa thabantsho ke barolong ba ga kgosi seleka kwa thabantsho ba tlileng ba nna ba etelelwa pele ke kgosi tshabadire kgosi moroka kgosi mokgosi le kgosi o leng a tshwareletse e leng kgosi sehunelo ga ba ga boa gape ga ipua kgatsu kgosi moroka kgosi tshipinare le ene o tlile a busa foo kgosi tabana le ene o tlile nna a feta foo kgosi john tshipinare a re o ne a a lefoka nama o tshwere foo kgosi setlogelo albert moroka le ene o tla nna a feta foo mme morago ga tshwara mme mmakgosi marea moipone moroka yo o neng a le foo ka ntlheng ya go tlhokafala ga ga kgosi moroka morago ga latela kgosi philip eh, robert tawana bao ke magosi a a neng a tlileng a etelela pele um eh, morage kgotsa merafe ya barolong bo raseleka go na le barolong ba bangwe ba bofelonyana fela fa re tsena ka bona bananyana fela mo go bone ke barolong bo rapulana ba e leng gore bana ba fitlhelwa um kwa eh kwa kwa kwa kwa ke ba ke ba rona ba ka khushi matlaba ba fitlhelwa kwa bodibi yaanong barolong bao bone bao ke barolong ba ile e gore mo nakong e, e fetileng ba tlile ba nna ba bosiwa ke magosi a a farologaneng le bone fela jaaka magosi magosi a re buang ka bone fa kgosi matlaba o tlile a feta fo kgosi shwedintle o tlile a feta fo kgosi mokgothu antris o tlile a tshwarelela le ene fo kgosi montshusi le ene o tlile a tshwarelela fo kgosi israel makgwa ramolekane le ene o tlile a nna a tshwarelela fo o mongwe gape o tlile na a tshwarela foo ke kgosi paul matlaba matlaba o mongwe o tlileng a fetang ka barolong bao ba ga um eh, bo rapulana ba ga kgosi matlaba ke kgosi solomon gabriel swedintlhe ga mmogo le kgosi jeremia masebe matlaba kgosi um mokgwa lekgetho o tlia feta foo kgosi david matlaba o tlia feta foo kgosi israel makgwa ene o tlile nna a feta foo barolong ba bangwe ke barolong bo rapulana ba ba ga kgosi seatlholo um ba bone re itseng ebile re tlhaloganya gore ba kwalotlhakane mme barola bao barolong bao ba tlile ba nna mo nakong e fetileng ba bosiwa ke kgosi jaaka ke ne ke bua mo nakong e fetileng gore o tla ba bona sekolo go ke z m seatlholo zm seatlholo ke sekolo se e leng gore ke eh, sekolo se segolwane se se fitlhelwang kwa tikologong eo ya lotlhakane eo yaanong batho ba ba nnang mo le bašwa ba bannyane ba ba sa itseng gore tota-tota go tlilang gore sekolo seo se bile go teke m sa tlholo ba itse fela gore foo ke setseletse kgosi sa tlholo yo o tlileng a nna foo mme re a itse le gompieno jana kgosi ya ko ke kgosi ya mosadi mme mmakgosi se ya tlholo mme barolong ba bofelo ke barolong ba ga lefifi lebaka legolo kgetsila ke gore re bue ka merafe ya barolong jaaka sa tswa go tlhalosa ke gore re gopole maina a magosi a rona mhm. nako nngwe o tla fitlhele le gore le wena o o welang mo tlase ga ba bogosi mme ga o itse ga o tlhaloganye gore go tewa jang fa gote o mongwe wa ko bogosing le wena mo nakong e, e fitlhile re itse gore bogosi bo ne bo tlotlega thata-thata-thata-thata mme le gompieno jaana puso ya rona e sentsane e tsaya bogosi e be e botsala kwa godimo thata mme kgetse jake nna ke boeletsa mafoko a ke a buileng ka ke a buile mo bekeng e fitileng ke ile kare mo ngwageng o re tlile go thetha ka puo go ntse a go nne fela jalo re tlile go ja ka puo kgaitsadi re tlile go thetha ka puo re tlile go jaaka puo a go nne fela jalo re lebogile thata re mo kakane a go iwe ka lebaka ga itsena eh o ka iphitlhela gore ka gongwe kwa segosing ba gaetsho ke se solofelo se o reditse sentle mme o sentse na le teng ka kwane re mo kakale re tlana re ntse re itlhola gore a ga re ba segosing yana a ga re ba segosi go le gongwe um mme ke a itse gore bontsi bo tla ba botsa fela jalo gore na ra mmutlwa ra mmutlwa bona o na le tšhono e fa go na le karolwana ya dithulaganyo tsa rona e o batlang go e utlwa gape o ka e reetsa ka nako ya gago ka go iponna podcast ya rona etela websaete ya rona ya motsweding fm co za